ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriyani itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi madame ahuna aziyakonwa aserukira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byita ku iterambere ku mugabane wa afurika undp arasaba abo bifatanya ibikorwa bakorera mu rwanda gufatanyiriza hamwe mu mugambi wo kwitaho abagendana ubumuga ni mu rwego rwo kubahiriza ihangiro rya undp ryo kutagira umuntu n'umwe asigara inyuma mu iterambere eric bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
turi mu kigo Heroes Day Care Center giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gikondo aba ni abana bafite ubumuga bukabije bitabwaho n'iki kigo Despacio. Despacio, los poissons.
ni ku munsi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere riri kumwe n'abandi bafatanyabikorwa basuye aba bana bafite ubumuga bukabije ikigenderewe muri rusange ni ugukomeza gutera ishyaka abagira neza bita ku bana bafite ubumuga kugira ngo badacika intege mu mirimo yabo y'ubwitange bwa buri munsi madame ahuna aziyakonwa ayobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere ku mugabane wa afurika mu ruzinduko rwe yari kumwe n'abandi bafatanyabikorwa yifuza ko bafasha undp mu gukomeza kwita ku bafite ubumuga bukabije abo barimo bwana peter h vruman ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda uhagarariye ibihugu by'ubumwe bw'uburayi kigali mu rwanda uhagarariye ikigega cy'abongereza gishinzwe iterambere dfid uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef n'abandi mu ijambo yagejeje ku bana bafite ubumuga ndetse n'ababitaho yashimishijwe no kuba basanga barangwa n'urukundo madame ahuna yavuze ko mu nshingano z'umuryango ahagarariye ku mugabane wa afurika ndetse no ku isi muri rusange barajwe ishinga no gukomeza kubitaho kugira ngo babashe kwibona mu miryango baturukamo yavuze ku mpamvu yamuteye kumva ko yashishikariza n'abandi bafatanyabikorwa kwita ku bafite ubumuga it's a worthy investment because it aragira ati ni ishoramari ry'ingenzi kubera ko rihura n'ihame ry'intego y'iterambere ry'ikinyagihumbi ko ntawe dusiga inyuma yaba afite ubumuga cyangwa atabufite aba bana ni abacu mu miryango ni abaturage bacu nk'ibiki gihugu kandi bakeneye kwitabwaho by'umwihariko nk'abandi bose ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere ritewe ishema no gushora muri iki kigo twazanye abandi bafatanyabikorwa b'imiryango itandukanye ngo barebe uko bimeze bashobore kwifatanya natwe kugira ngo dukomeze kubatera inkunga uh, to to continue to support them.
umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere ku mugabane wa afurika agakomeza asaba ko ababyeyi bisanga babyaye abana bafite ubumuga batagombye kubatererana So we need to create an environment where there is ati dukeneye gushyiraho uburyo habaho ubworoherane no kwemera abana bafite ubumuga ariko ikirenzeho dukeneye no gutanga amahirwe bakabaho nk'ubuzima busanzwe bakumva ko bisanzuye ababyeyi bakabibonamo ndibwira ko bizabatera ishyaka ryo kubirenga kandi bakumva ko bidateye ikimwaro cyo kugira umwana ufite ubumuga dukeneye gutera ishyaka imiryango y'ababyeyi bafite abana bamugaye nabo bakagira ishyaka bakaritera n'abana babo bagakorera hamwe bakanigana mu ishuri encourages themselves uh, to, to bring them together, a network, the school together.
iki kigo umuyobozi wa UNDP ku mugabane wa Afurika yasuye basanzwe bagitera inkunga cyatangiye imirimo yacyo yo kwita ku bana bafite ubumuga bukabije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuri ubu kirita ku bana mirongo itatu na batandatu kirabafasha mu kubavura ndetse no mu bikorwa byo kubigisha ariko hari ibigoye nk'uko twabitangarijwe na madama Nusiyata Nyiragwiza umwe mu babyeyi bo muri iki kigo icyarimwe n'umuyobozi wacyo twasanze umwana wese ashobora kwiga akagira aho ava n'aho yagira gusa kugeza uyu munsi wa none dufite imbogamizi imwe gusa itugoye kugira umwanya uhagije ikigo kinini cyakira abana bari hanze mu miryango bagenda baza kudusabanya nyamara tudafite aho kubashyira ni inzu zikodeshwa natwe ababyeyi batangije iki gikorwa idahagije kwakira abo bana bose dukeneye ubufasha n'ubuvugizi kuri buri munyarwanda wese ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda umwe mu bafatanyabikorwa basabwa kunganira muri iyi gahunda isanzwe inafasha muri gahunda izwi nka soma umenye muri abasaga ibihumbi magana ane bafite ubumuga kandi mirongo itanu ku ijana ari abagore ikibazo kikiri ingorabahizi ni ubukene ku bafite ubumuga n'imiryango yabo ariko ku ntumbero y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda z'iterambere ni uko ntawagombye gusigazwa inyuma uko yaba ameze kose ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi buvuga ko igihugu gihangayikishijwe n'ikibazo c'uburwayi bwo mu mutwe bubandanya ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abagwaye bo mu mutwe biyongereye kurusha mu yindi myaka iyo nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo i burundi mugenzi wacu desire hatungimana arayidusomera mu gihe kuri uno wa kane hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara zifatira mu mutwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko ziri mu ndwara zibangamiye amagara y'abantu umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji avuga ko mu cigwa bamaze gukora mu ntara zine zo mu gihugu arizo ngozi gitega rumunge no mu gisagara ca bujumbura ibiharuro vyerekana ko abantu bagera kuri gatandatu n'ibice bine ku ijana bamaze kwiyumvira kwiyahura abagera ku bice bitatu ku ijana nabo bamaze kubigerageza umunyamabanga ntayegayezwa jean batiste basokiba hanze mu bushikiranganji abenegihugu bashika ku bice bitandatu n'uduce icenda ku ijana usanga bagendana izo ndwara zo mu mutwe ibituma bagira izo ndwara zo mu mutwe ni vyinshi kaba rero muri kino gihugu c'u Burundi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kubanyikiza ruhonya nganda sida tumaze kubona ko iyo ndwara isigaye iteye ikibazo ku kabankako uwurongoye ikigo citaha abagendana izo ndwara zo mu mutwe cyo mu kamenge cnpk avuga ko uko imyaka yagiye yiyongera abagwayi bagiye barongerekana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba ariho batanguye kongerekana cyane bageranije no mu myaka y'imbere furere anselme hari menshi avuga ko bigaragarira ku kungene bagiye bongereza ibitanda baryamikako abagwayi iki kigo cnpk kiramaze kwaguka mu ntamo cyari gifise ibitanda mirongo itandatu muri ivyo harimwo mirongo itatu vy'abafasoni n'ibindi mirongo itatu vy'abagabo ubu ibitanda vy'abarwaye birarenga ijana na mirongo irindwi ejo abarwayi bose bashika ijana na mirongo itanu na babiri ubuhinga bwo kuvura bwariyongereye muri abo bagendana indwara zo mu mutwe haragwiyemwo abakiri bato umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura izo ndwara mu kigo cnpk avuga ko hanini biva ku biyayuramutwe baba bihereje pierre claver njejimana abandanya asigura ko ingorane zo mu miryango zihanze urwaruka arizo ntandaro zo gufata ivyo biyayuramutwe iyo turiko turaganira n'urwaruka rufata ibiyayuramutwe ruratubwira yuko bamwe batangura kubifata kubera igihari urungano bagendana ugasanga yatoye abagenzi babi batanguye kubifata hanyuma kubera cya gihari nyine ukabona aratanguye nabo arafashe hanyuma abifashe bigaca bimugora kubihagarika hari n'abandi bakubwira bati twabifashe kubera ibibazo dufise mu buzima duhura nabyo ugasanga niba abantu batagira ababyeyi abana bo mu ibarabara bamba mu ngorane zitandukanye bavuga ati n'agafashe kano kagayuramutwe nashobora gutora agatiro ngasinzira hanyuma nkibagira ingorane nyinshi ndimwo hakabaho rero n'abandi babinywa nyine kugira ngo bajye gukora inabi yego abantu bavuga nkawe gurya rwaruka usanga rufata nk'abantu ku nguvu rubanza kwidoroga no gufata ibyo biyayuramutwe kugira bashobore kubahuka ibyo rwahora rutinya gukora ibintu biruko mu gihe abagwaza bavuganye n'isoko ry'ijwi rya amerika bavuga ko batoroherwa kuronka imiti hamwe bikava ku mikoro make ahandi naho bikava ko itaboneka mu mazu idandarizwamwo aha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko buriko buragerageza gukemura ivyo bibazo mu kugwiza iyo miti ya bene izo ndwara hamwe no kwegereza abavuzi mu mavuriro mato mato n'ubwo badatomora urugero bamaze kubishikako turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara bwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara y'uyu munsi rero turayitangira mu kanya ariko tubanze tubagezeho amakuru ageze ku ijwi ry'amerika aka kanya akanama nkemurampaka kagena ibihembo igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel kicaye i norvege mu burayi kamaze kwemeza ko minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kubera uruhare yagize mu kurangiza intambara igihugu cya etiyopiya gifitanye na eritrea yamaze imyaka cumi n'umunani iyi nkuru turayibagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere tujye mu rwanda noneho aho u rwanda rwaraye rwakiriye icyiciro cya kabiri cy'impunzi zisaga ijana na makumyabiri z'abanyafurika baturutse muri libya izo mpunzi zari zarafatiwe muri libya zishaka kwambuka ku mugabane wa afurika zijya i burayi u rwanda ruravuga ko rugomba kuzitaho mu buryo butandukanye eric bagira ubusanya yarukiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i kigali mu rwanda adutegurira inkuru irambuye
ahagana saa sita n'igice z'ijoro turi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali bisi zirahinda zitegura gutwara impunzi z'abanyafurika ziturutse muri libiya zerekeza mu nkambi y'agateganyo y'agashora mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda zikomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika zari zarafatiwe bugwate muri libiya izindi ziri mu nkambi zahafatiwe ubwo zashakaga kwambuka nk'abimukira mu buryo butemewe zerekeza ku mugabane w'uburayi iki ni icyiciro cya kabiri cy'izi mpunzi haje ijana na makumyabiri na batatu bari mu ngeri zitandukanye nta munyamakuru wemerewe kuvugana n'impunzi bwana olivier kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu rwanda aravuga ikigiye gukurikira nyuma yo kwakira izi mpunzi ni ukubacumbikira aho bari tukabitaho hari benshi dushobora kuba basanga barwaye aho bavuye murahazi ko batari bameze neza ariko turizera ko turi bubanze tukabavuza tukabitaho bagashira imunyu hanyuma tukareba igikurikiraho abenshi uko mwababonye ni urubyiruko harimo abana batoya duva ari batatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu rwanda rivuga ko hari amahitamo atandukanye ku bamaze kugera ku butaka bw'u rwanda nk'uko bisobanurwa na madamu babura umuyobozi wungirije wa hcr mu rwanda And there are several options. For those who can return to their country of origin, that is an option.
ati amahitamo ni menshi ku bashobora gusubira mu bihugu bakomokamo ayo ni amahitamo bamwe bashobora gusubira mu bihugu baciyemo nayo ni amahitamo tunasuzuma niba hari abashaka kujya mu bindi bihugu hari n'abahitamo kuguma mu rwanda by'igihe kirekire hari n'icyo twita uburyo bw'inyongera igihe hari imiryango itera inkunga abantu aho abantu bagenda bakiga imyuga itandukanye kuzana izi mpunzi mu rwanda biri mu masezerano yashyizweho imikono hagati y'umuryango wa afurika yiyunze u rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ni nyuma y'igitekerezo cy'umukuru w'u rwanda paul kagame bimaze kugaragara ko hari abanyafurika bakorerwa ibikorwa bya kinyamaswa muri libiya ubwo yari mu nama mpuzamahanga ibera i kigali mu rwanda ihuza urubyiruko ku mugabane wa afurika perezida w'u rwanda yavuze ko kubakira bishingira ku mutima wa kimuntu ariko no ku mateka u rwanda rwanyuzemo
ati twarakiriye bamwe mu banyafurika bari mu maganya n'amagorwa kandi n'ubu baracari ko baraza twari dusanzwe twarakiriye n'izindi mpunzi ziva mu bihugu bibanyi ibihumbi n'ibihumbi kandi nta na kimwe bibabuze mu kwiga kubaho kwivuza n'ibindi ariko kwakira bo twabitumwe n'umutima dufise hamwe n'ibyo natwe twaciyemo byatwigishije byinshi muri kahise birababaje kubona abanyafurika nkawe natwe bapfa ataco bazira bagatwagwa n'amazi twebwe twavuze tuti mu kurindira ko abo bantu bashika iyo bashaka kuja iburaya turashobora turashobora kuba turabakiriye tukabaha ibyiza bisumba gupfa ku munsi ku munsi
icyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bo iyi ngingo bayibona ukundi metere bernard ntaganda yashinze ishyaka pesi imberakuri umva uko yatangarije ijwi rya amerika ku mwuzo wa mbere uburenganzira bwa mbere leta y'u rwanda igomba gutanga ntabwo igomba kubuha abanyamahanga igihe ihonyora uburenganzira bw'abanyarwanda twe muri ps niko tubibona kuba rero ishyaka rya efuperi ryafashe kiriya cyemezo cyo kuzana bariya bantu ni uburyo bwo kugira ngo bizinzike nabyise ko ari uburyo bwo guhubika amahanga rubeshyabeshya kugira ngo ruhishe bya bikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane uburenganzira batavuga rumwe nabo kugeza ubu mu rwanda hamaze kugera impunzi ijana na mirongo inani n'icyenda ziturutse muri libiya abaje mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyira ku wa gatanu ni ijana na makumyabiri na batatu barimo abagabo mirongo cyenda n'icyenda n'abagore makumyabiri na bane muri bose kandi harimo abana mirongo itanu n'icyenda abanyaeritereya nibo biganje kuko ari ijana na batandatu mu ijana na makumyabiri na batatu baje somaliya bo ni cumi na batanu n'abanyasudani babiri ni mu gihe u rwanda rwemeye kwakira impunzi magana atanu ziva muri libiya kugeza ubu kandi u rwanda rurabarurwamo impunzi zikabakaba ibihumbi ijana na mirongo itanu benshi ni abarundi bakurikiwe n'abanyekongo gusa hakomeza kuzamuka impungenge z'imibereho y'impunzi ku isi hose kuko abaterankunga bagenda bagabanuka aho bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric nibutsa abateze amatwi ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda reka noneho tujye mu burundi aho ishyirahamwe rikristo rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi ryashyize ahabona raporo yerekana uko uburenganzira bwa ba nyiruru bwifashe mu burundi akati burundi riravuga ko abafungiye ibyaha bya politiki bakunze guhohoterwa aho bafungiwe bw'abafungwa bigatuma babaho nabi bakarwaragurika ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda icegeranyo c'ishamwe rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi cakozwe cane cane mu mabohero anini ryo mu rumonge metre jean claude ntimarubusa ajejwe igisata c'amategeko muri akati burundi yabwiye ijwi ry'amerika kabo ari cyane cyane abafungiwe bya politike canke abafashwe igihe cy'imyiyerekano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane ihohoterwa rifatiye ubukubitwa gukorerwa mu batandukanye ayo mabi rero akorwa n'abanyororo basanzwe bafungiwe muri iryo bohera ariko basanzwe bayoboka umugambi uri ku butegetsi abo nabo bakita yuko bajejwe umutekano mu gihe ayo mabohero asanzwe arimo abapolisi bajejwe umutekano w'abanyororo ayo mabi rero akorerwa abanyororo yaratumye haba umunyororo umwe yitaba imana mu ibohero rya murambya ibyo bikaba byabaye inyuma y'amahiri yakubiswe twavuga nk'uwitwa nyahungu gaston hamwe n'uwitwa evrare amabi akorerwa abanyororo afatiye ko badashyira mu ngiro imanza zaba zaciwe n'amasentare nayo nyine yarabandanije kwiyerekana no muri uku kwezi kurangiye aha twavuga abanyororo batarigira barekugwa kandi imanza zabo baragwejejwe ko na sentare akati burundi kandi yarabonye yuko aho abarongoye amabohero babuza abarwayi kujya kwivuza ku baganga babishoboye mu gihe abaganga bo ngaho mu mabohero baba bahaye uruhushya rw'uko basohoka kwivuza kuko bo baba babonye ko batabishoboye uburundi bufise amabohero makuru cumi na rimwe akate burundi yasanze abafungiwe muri ayo mabohero barenga inshuro zibiri abategerezwa kuba bariyo ni mu gihe abariyo barenga ibihumbi icumi kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine akate burundi ribona ko n'ubwo bwinshi buri mu bituma agateka k'abafunzwe gahungabana aha twatanga akarorero nk'ibohero rikuru rya mpimba ryateza kwakira abanyororo amajana umunani uno munsi rimwo abanyororo ibihumbi bitatu n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani mu gihe ibohero rya murambya naryo ryateza kwa ririmo abanyororo ijana ririmo abanyororo amajana indwi na mirongo ine n'indwi ibohero rya gitega naryo ryateza kwakira abanyororo amajana ane uno munsi rimwe abanyororo igihumbi n'ijana na mirongo irindwi na bane aha twavuga nk'isakwa ry'agasakisaku rikorerwa abanyororo bagirizwa ibyaha bya politike ibyo bigakorwa n'abandi banyororo bagenzi babo reka mbere be no muri iryo sakwa bakagenda babibye n'utwabo ibyo bakabikora abapolisi bajejwe umutekano mu ibohero bariko babiraba bakabirenza ko uruhu rw'amazi hari n'ubundi busuma bwadutse mu ibara rikuru rya mpimba aho abayoboke b'umugambi uri ku butegetsi bakoresha ingufu bafise n'uko bafashwe mu mugongo n'abatwara n'abatwara ibohero mu gusaba intererano ku ngufu yo gushyigikira ekipe y'umupira w'amaguru y'imbonerakure yitwa egrever ibyo bakabikora ku ngufu utabikoze nawe akaba bamutera ubwoba ko azoba ariko arikwegera badashobora kumukorera ikibi kandi bikaba biboneka ko bashobora no kubikora kubera baba babikora ntibahanwe iryo shirahamwe risanzwe rikorana n'ayandi aharanira uburenganzira bwa muntu muri ico gisata co kuvugira abafunzwe risaba ko ababishoboye bogira ico bakoze kugira umuntu naho yoba afunzwe agateka kiwe kagume kubahirijwe akati burundi rero isaba yuko aya mabi akorerwa abanyororo cyane cyane abanyororo bakurikiranwa ku byaha bya politiki yohagarara abanyororo bagafatwa co kimwe nk'uko amategeko abafata co kimwe turasaba kandi yuko imanza zaciwe n'amasentare zokubahirizwa cyane cyane abarekuwe n'amasentare bakabaha ukwidegembya bakagabanya abanyororo mu- mu mabohero kugira ngo n'indwara ziva ku- ku mwanda ufatiye ku bwinshi zigabanuke nuko ubucamanza nabwo bukora amadosiye y'abanyororo banyarutsa iyo raporo niyo mu kwezi guheze gusa kw'icenda yamara akate burundi rivuga ko iryo hohoterwa no mu mezi yo mu ntango z'uyu mwaka ariko ryari ryifashe n'umushikiranganji w'umutekano aremera ko abanyororo basigaye ari benshi mu mabohero kuri uyu wa kane arengiyombe bunyoni igihe yariko ashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatu aheze yatangaje ko muri ico kiringo abantu barenga gato ibihumbi bibiri n'amajana ane aribo bafashwe barafungwa abo bafatiwe mu masakwa atandukanye yakozwe kuri abo akate burundi yongera ko abafunzwe mu bundi buryo rikavuga ko hari n'abo imiryango yabo itazi aho bafungiwe icyo iryo shirahamwe ryita nk'inyuruzwa ry'abantu ikibazo c'ubwinshi bw'abafunzwe kiravugwa kandi n'umugwi wa oni ujejwe amatohoza ku burundi uwo wemeza ko hafi igice c'abafunzwe bafungiye ubusa canke ivyaha bitategerezwa gutuma bafungwa uwo mugwi umenyesha ko abenshi muri abo ari abatavuga rumwe na leta abafungiwe ivya politike hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Inari dance sound session. Charlene and Nina. This is a dance sound session. Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga. Maze amezi nkureba, maze igihe nkugenzura. Uyu munsi reka mbivuge ko ari wowe nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko wanywaye umutima. Baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga Baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera akunda ibyo unkorera ushimira aho nagera uri uwa mbere fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata mana ibi bintu ni byiza eh
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwabyumvise uyu munsi ni ku wa gatanu twageze muri wa mwanya wo kubaha akanya ko kuramutsa inshuti ababyeyi n'abavandimwe twatangiriye kuri shari na nina barakubwira bati mfata unkomeze ndetse ntunde kure uwa mbere ni hagenimana uracyabaho
yego yego yewe ikaze ku ijwi ry'amerika ye Irakomeye cyane Eh, nuko nuko yego murakoze cyane Mm, Eh, ndagira ngo ntashye umuryango wanjye komeza inshuti zanjye zose aba- abantu twiganye n'abo dukorana mu kazi ukora he hagenima buri umwe we muri ahantu bita mu gisovu ku ruganda rwa gisovu
uko nuko cyane urakoze rero hagenimana
Eh, mwabanuriye indirimbo Eh, yibature rwose barakumva
abantu indirimbo bitwa
Ah, umurongo wawe ntabwo umeze neza ariko reka tugushimire ko wahamagaye ku ijwi ry'amerika twizere ko abo utahije baguteze amatwi bari bukomeze kuryoherwa n'aka karirimbo ka shari na nina bati mfata unkomeze
Baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga
radiyo ijwi rya amerika twakire undi mukunzi ijwi rya amerika ni Mart- martin uranyumva Oh, umukunzi w'ijwi rya amerika uri ku murongo uranyumva ntabwo ntabwo tuku ariko ndumva telefone yawe sinzi impamvu utavuga
ngiye kubwira amasenge na mama ko tuzahorana ntuzigera umwumura numye ruri ntabwo akubwire akubwira uko wansonze singuteze ibitangaza oya usibye urukundo ruzira amakemwa fata unkomeze fata nundekure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera nakunda ibyo unkorera gushimira ntagera uwa mbere fata unkomeze fata nundekure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata wowe mbona mu maso nkabona ntawe musa wowe nihereye nkakwiha wese ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe nihereye nkakwiha wese cyo ngaho fata unkomeze radiyo ijwi rya amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku wa gatanu muri wa mwanya wo kwakira intashyo zanyu tukabaha akanya mugatashya abakunzi ababyeyi inshuti n'abavandimwe none jean batiste ikaze muri kano kanya ko gutashya inshuti n'abavandimwe
yego yego ndiwe urahagana he jean batiste we
ndi mu murenge wa matimba aha
eh, mu karere ka nyagatare ngaho suhuza twumve ndasuhuza eh, ndasuhuza abavandimwe banjye bari uganda mu nkambi nyirabashumba daforoza ndatoza n'ababyeyi n'abavandimwe twatoranye i masaka ho muri kigali ndasuhuza n'abandi bantu twabanye tanzaniya mu nkambi yo mu kariro murakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane reka abo bantu usuhuza bari muri uganda tubaguturire akaririmbo ka king saha bita tedi tereza
newalijangatemagana musabu ne feza kulumbe kuvirejiyo kugambe bikwatako na ungambe bikukwatako naetedi hey, nkwagalanga boli siri kugeza koli tedi kasita nkubulide waront no kwagalanga boli siri kugeza koli tedi kasita nkubulide radiyo ijwi rya amerika woni king saha arakubwira ati tedi tereza reka rero nshimire byo na muhbiri ya baro bamfashije ku buhanga bw'ibyuma nshimire namwe mwese mwateze amatwi mwari kumwe na jeffrey mutagoma kuri mikoro ariko simbasize mwenyine ndabasigira david rutaro ati mile
Nakupenda ila wewe una uhakika, roho yangu ndani inalalamika, penzi lako kwangu imekuwa pata shika, ninaomba dada unipe dakika Eh, eh, eh. Unanikatakata lakini ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryoherwe